hello welcome to my channel jedidiah maureen is my name the thing when i wan talk i just open internet now see one viral video about um, this woman wey dem dey call um, mrs eunice osaroge she dey for party as she dey dance na she just for slump so according to reports when i read they say the woman say uh, she dey hypertensive you know say for this my channel me i dey like to talk about health matter so as i see this video now i say make i just quickly say something about what really happen they say the woman she don dey dey hypertensive say three months ago say e get the time wey she collapse so she come dey for coma for one week say even two weeks ago she get severe headache and um, she come um, uh, collapse again and um, she come go into unconsciousness for about twenty-four hours the doctor come advise her say make she go do comprehensive uh, medical checkup so that um, she go dey okay so na im dey say she come say after the party say she go go so na for the party na she come dey o dey dance as she dey dance na dey happy and the next thing na she just fall she just slump so the thing wey be say i really see for this whole matter eh in fact i felt so bad the thing just be like say make i begin cry although sha i no know the woman na for um, internet now see her but eh the whole story just get as e be see person when e dey happy dey dey joyful the next minute she just slump this life eh nothing dey inside at times eh, e good say make we human being make we dey pay at ten tion to our, our health stress too much for, for this nigeria stress party here and there anyhow wey be say we go fit take minimize the stress make we pay at ten tion to our body e get the way body fit dey do person you go just dey manage am no make we no dey manage uh, sickness eh? this woman don get a lot of sign no be say i dey blame her o i just just too unfortunate say na when something wan happen be that she don already dey get sign of all dis thing and she's hypertensive. Now she don fall, she don die. Eh? In the midst of happiness na everybody come dey cry. So na im make I say make I bring this whole matter. The thing eh, e really pain me. I no really dey happy of wetin happen to this woman. But we as human being abeg make we just try to take care of our health. According to um wetin they dey talk, they say health is wealth na who die alive dey do party when you know say your body dey do you one kind ah, you go you go relax take care of your lis ten to your doctor if your if doctor ask you to do something try and do it um i know say the they say even the day that very day wey be say dem dey do the party say before the opening ceremony she dey get headache she dey get headache so one lesson wey be say we go learn from this whole matter be say um make we dey do regular checkup make we no make we no just ignore any warning sign if once our body don dey do us one kind make we pay at ten tion to our body make we no just dey ignore small little things do you go hospital go check yourself no wait the thing the thing don double before you go you go come begin dey rush na im be one of the lesson wey we learn for this whole thing eh no dey ignore sign when the body don dey give you sign because from wetin i dey see i sure say this woman don dey get sign e don dey get sign but she just say ah make i manage her after the party see now she don die eh and uh, anytime when they want to do party make dem try make the place wey be say dem dey do the party dey highly ventilated make dem make am make e dey ventilated because some people dem dey highly asthmatic some people dey asthmatic so the extent of once dem no get fresh air dem fit collapse. So any place wey dem dey do party abeg whosoever dey decorate the party or who dey go choose place for party make you e choose place wey e be say e dey ventilated, dey properly ventilated and make um dem get um first aid stuff like all dis first aid nurses wey be say go dey around in case anything so that. um we go fit uh, eh, dem go fit rescue this kind of situation They say as the woman collapse say dem come rush and go hospital wen they rush and go hospital no oxygen for the hospital They come get to carry and go another place before dem go reach the woman They already die you see me no one blame this nigeria government oh, because we don't talk we don't tire This country and eh, na only god go help the poor masses na god go help us a situation whereby our healthcare system na zero if to say na for another place like for us na im dis kind thing happen <tsk> i know say this woman for no just die like that. at least dem go try rescue her so na the tin wey be say i carry come o oh, may her soul rest in peace abeg my country people. as im dey beg una make una try make all of us try even me wey be say i dey talk for here are they guilty of this thing we know they go for medical checkup Not be because of say we not get free medical care if person get free medical care Not be everyday go to hospital go They do all those things but this one nigeria average nigeria never see school fees pay for children never do some kind things to go i mean that doesn't mean that we should not be paying attention to our health make we try beg. They pay attention to our health because it's very make we pay attention to our health too. Oh, it's very very necessary and it's very very important because um, if um, everybody gets a eh, free medical health care for this nigeria i no sure say people go just they carry they die anyhow the thing don too much stress here and there person go they face um, stress of school fees stress stress of all sort of stress for this country may god help us o oh, god help us. make everybody live long in her soul rest in peace o i go i go um, play the video where i go i go show where she for the dance the happy before this uh, death come take her away may her soul rest in peace this is uh, jedidiah morin I beg. if you never if you never watch uh, if you never subscribe to my channel make you help me subscribe Then, um, if you get anything wey you wan talk abeg leave your um, comment for the comment section and um, if there's anything you can say concerning this video uh, you can leave it in the comment section thanks for watching Big mommy. me? mi.